Iri ni ijwi rya Amerika. ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Mwana museshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 18 z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri mikro muri iki gitondo.
abatware bo ku mutumba baratuzaniye umuntu bikeka ko ashobora kuba yarataye umwana muri tuwarete hanyuma rero mu nyuma y'itohoza ry'inyamiramabi ejo haheze twarashoboye kuza kugira itohoza ku mutumba eh, dusanga by'ukuri nibyo Uyo ni Jean Baptiste Kwizera musitanteri wa komine Vumbi avuga ku rupfu rw'ikibondo cagandaguwe n'umuvyeyi yakivyaye. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigarukako mu kanya gatoyi. Reka yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Alois Bigirimana. Waramutse neza Alois, amakuru udufitiye muri iki gihe n'ayahe?
Mwaramutse Fideli, mwaramutse namwe muteze amatwi amakuru tubafitiye agizwa hanini n'ayavugwa muri Afrika, tuyahere muri Mozambique aho abantu bashika 73 bafuye, abandi barenga ijana barababara cyane bitewe n'isanganya ry'ikamyo itwara ibitoro yatembagaye mu nyuma ica irasha. Abanyagihugu baciye bihuta kwiba ibitoro muri iyo baca bahitanywa n'uwo muriro. abari aho ibi gihe byaba bavuga ko iyo kamyo yatembagariye mu gace ko mu ntara ya tete iri hafi y'urubibe na marawi umurwi w'abategetsi bo muri leta ya mozambique baciye bihuta gushika ahabereye iryo bara mozambique ni kimwe mu bihugu bikenye cyane ku isi ubutunzi bwacu ntibwigeze bwisununura mu myaka cumi n'itanu iheze ig- intambara y'abenegihugu yatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri irangiye mozambique rero kandi gihanzwe n'ubugararwa hamwe n'ubukene bw'ibifungurwa sentare yo muri cote d'ivoire yarafashe ingingo yo kuzocira urubanza simone bagbo ko yakoze ibyaha bihotera agateka ka zina muntu inyuma yaho we n'abamuburanira bankiye kwitaba sentare mu rubanza rwo kuri uyu wa gatatu simone bagbo ni umutambukanyi wiwe ni umutambukanyi wa Laurent Gbagbo yahoze atwara ico gihugu asanzwe ariko aburanishwa muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe mu Buholande Laurent Gbagbo yahoze arongoye Cote d'Ivoire yaranse kwemera ibyavuye mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi aca yanka no kuva ku butegetsi icibiye ntandaro y'ubwicanyi bwahitanye abasivile bashika amajana ibihumbi bitatu Simone Gbagbo yagirizwa gushigikira umugabo wiwe mu kugira uruhara rwo kugumura abashigikiye umugabo wiwe kwica abatavuga rumwe nawe urubanza rwiwe rwatumweko kandi ku itariki ya mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa cumi na kumwe byitezwe ko azocirwa gufungwa ubuzima bwiwe bwose leta zunze ubumwe za amerika cyatangaje ko kigiye gusaba ishyirahamwe mpuzamakungu onu gufatira ibihano ku birwanisho ababangamiye amahoro muri sudani y'ubumanuko ambasaderi aserukira amerika muri onu samantha power yabwiye abagize inama ya onu ijejwe umutekano kuri wa kane ko mu minsi iri imbere amerika igiye gutegura integuro y'ivyo bihano amenyesha kandi ko abategetsi babangamiye ishirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro bazofatirwa ibihano ku gatwe kabo kandi ko iyo ngingo izofasha guhagarika ubwicanyi bukorerwa abasivile bukorwa na leta hamwe n'abatavugwa nayo nayo intumwa ya ONU ya leta ya Sudani murambabarira y'ubumanuko muri ONU Joseph Maloke yabwiye abagize ako kanama kajejwe umutekano ko kwima leta yiwe uburenganzira bwo gukingira abanyagihugu n'imbibe z'igihugu ari ukutubahiriza ubwigenge bw'igihugu nayo muri Ghana ivyigwa bishasha biheruka kugirwa n'ikigo kijejwe guteza imbere vya demokrasi Center for Democratic Development vyerekanye ko abanyegana batari bake bizeye ko umurwi ujejwe gutunganya amatora ushobora kuzotunganya amatora atawe akumira kandi yizigiwe na bose abanyegana rero bitegekanijwe ko baja mu matora y'umukuru w'igihugu y'abashingamateka hamwe n'ay'abakuru b'imitumba ku itariki y'indwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri kuza mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika kojo asante umushakashatsi muri ico kigo kandi ari mu bagize ivyo vyigwa yatangaje ko naho biruko bamwe mu banyegana bafise ubwoba ko hashobora kuba ubwicanyi hagati y'imigambwe iri ku butegetsi mu gihe hagati y'imigambwe n'uri ku butegetsi mu gihe iyo sentare izoba ihejeje gutangaza ibyavuye mu matora igipolisi n'umurwi ujeje amatora baramaze gutororokanya ibibanza bi- bibaza ko bishobora kubamwo imigumuko aho bazofata n'ingingo zo gucungera umutekano bikomeye mu gihe cy'ayo matora hanze y'umugabane wa afurika naho perezida rodrigo duterte wa filipine aragabisha ko igihugu ciwe gishobora kuvavanura na sentare mpuzamakungu mpanavyaha yabishikirije ejo ku munsi wa kane inyuma y'umunsi umwe gusa perezida vladimir putin w'uburusiya ateye umukono ku itegeko ribuza igihugu ciwe gukorana n'iyo sentare duterte yatangaje imbere y'uko afata urugendo rumushikana muri peru ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe ibangamira gusa ibihugu bito bito ariko abakurikiranira hafi vyiwe bavuga ko Duterte atinya ko iyo sentare ishobora kumwagiriza abantu yishe mu rugamba rimwo rwo kurwanya abadandaza ibiyaruramutwe muri ico gihugu ca Philippine n'abategetsi ba Pakistan batangaza ko bafashe akagwi k'abarwanyi umunani b'umuhari wa leta ya Kisilamu bari bajejwe kwinjiza abarwanyi baja kurwanira uwo muhari muri Syria umwe muri abo bategetsi yatangaje kuri wa kane ko abo barwanyi bafatiwe mu gisagara ca lahore ari naco gisagara kigira kabiri mu bunini muri pakisitani kandi kiri mu ntara ya punjabe yatangaje kandi ko hafashwe kandi na za telefoni ngendanwa zitari nke amaordinateri hamwe n'ibindi bikoresho bakoresha mu kwamamaza uwo muhari
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu mwanya w'amakuru yo mu karere turahere mu burundi aho mu gatumba mu gisagara ca bujumbura aho akagwi k'abantu bitwaje ibigwanisho mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu banyuruje abantu mugenzi wacu eroje wirikaneza yavuganye na musitanteri wa komine gatumba hanyuma avugana na mugenzi wacu frederic nkundikije ivyerekeye abo bantu banyurujwe ako kagwi k'abantu bitwaje ibigwanisho musitanteri wa komine mutimbuzi asanzwe zone gatumba isanzwe irimwo avuga yuko mu bisanzwe ari akagwi k'abasuma abanyagihugu eh, baba ngaho mu karere katwawemwo abo bantu ahitwa kidende hakaba ari mu karere ka kinyinya bo bamenyesha yuko abo bantu bibaza ko baje bava mu ishamba ryi- cimeza rya rukoko abanyagihugu twavuganye batubwira ko hari nk'igihe cy'isaha zibiri n'inusu z'ijoro abo bantu bakaba bikitse imvura yariko iragwa mu gihe ata abantu baba bariko baragira uruja n'uruza eh, kubera imvura iriko iragwa bari mu mazu yabo kandi n'abajejwe umutekano batari hafi abantu bafashwe eh, bose baracari mu minwe y'ako kagwi kitwaje ibigwanisho oya abantu bafashwe bakinjira mu minwe y'ako kagwi hari abantu babiri barekuwe abo babiri barekuwe ariko gushika ubu bari mu minwe y'inzego z'umutekano nk'uko twabimenyeshejwe na musitanteri wa mutimbuzi daniel arindambi yavuze ko bariko bagirwako amatohoza kubera ko barekuwe mu gihe abo byajanye bobo bakiri mu minwe y'abo babanyuruje gushika ubu rero nuko ibintu vyifashe ariko hakoreshejwe inama y'umutekano ku muhingamo wo kuri uyu wa kane kugira ngo abajejwe intwaro abajejwe umutekano n'abanyagihugu barabe uko bokwifata kuko ngo byemezwa n'abajejwe intwaro muri ako karere hagize imisi yibonekeza bene iyo migwi ishaka kuza kunyuruza abantu mbere muri iyo nama nk'uko twabibwiwe na musitanteri wa mutimbuzi ni uko abantu basabwe kuja barirarira kandi ikintu cose babonye giteye amakenga bakivuga hakiri kare ku bajejwe intwaro hamwe n'abajejwe umutekano iruhande rero fredi y'abo bantu banyurujwe hari n'amabutiki abiri yanyurujwemo ibintu n'amafaranga bitaramenyekana igitigiri abantu barekuwe ka canke bashoboye kwiyonjora muri abo kuri abo bantu babagize imbohe babafashe nta makuru baratanga kugira ngo bavuge uyu murwi uwo ari wo gushika ubu abo bantu no kuvuga ko amatohoza akigizwe ibanga eh, n'inyamiramabi zikiriko zirababaza nk'uko twabibwiwe n'abajejwe intwaro ngira ngo bazoheza babitumenyeshe gusa ico twashoboye gutahura ni uko abajejwe intwaro bagira bati amakenga ntiyobura ku kuntu abantu bafatwa ari indwi hanyuma babiri tukabona baragarutse abandi batahindukiye hari ikindi abanyagihugu eh, bari batubwiye twavuganye ku telefone ni uko bamwe muri abo bantu ngo baje bambaye imyambaro ya gisirikare ariko rero abajejwe intwaro batubwiye bati aba bantu nubwo baje bambaye imyambaro ya gisirikare ntawobita bimwe abantu bavuga ngo ko ari abaroberi musanteri bamutsimbuzagiza ati yaba azi ukuri zari abantu bitwa ko ari abagwanyi bari guhagarara bakanarasa eh, hanyuma eh, bakitega inzego z'umutekano atariko bo urabona ko barikoze mu kavura bikinga gahumbezi baraheza baja mu mihana y'abantu eh, ataco bazira bijyaniye n'abandi bariko baridandariza iwabo ati ko bambaye impuzu za gisirikare naho ku ko abantu bashobora kuronka aho bakura impuzu eh, canke umwambaro w'igisirikare ni ibisanzwe ati nta muntu yovuga ko ari abagwanyi ariko aba bantu ni abasuma eh, bakora ubusuma bikinza gahumbezi mu kanya gatoya cyane rwose eloge hari ibindi bitero byabaye cyane cyane nko mu rukoko canke muri rya micungararo ico gitero cyo ku munsi wa gatatu mw'ijoro coba gisa n'ivyo bindi bitero aho usanga kenshi na kenshi banyuruza abantu canke ibintu sinovuga ko bisa kuko urabona abantu baje mu gihe c'imvura ico gihe hoho ibindi bitero vyahari bagategera imiduga hakaba no kurasa ariko mw'ijoro ryakeye nta n'urusasu na rumwe rwasohotse urakoze eloge kuri iyi nkuru turagushimiye cyane rwose urakoze nawe fredi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc yindi nkuru yerekeye uburundi hari umwana w'uruyoya yatowe mu kazu ka sugumwe ku mutumba mbasi muri komine vumbi mu ntara ya kirundo yataweyo na nyina wiwe hari haciye indwi uwo mukenyezi ari mu minwe y'ubutungane ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinzi ico kibondo c'ukwezi kumwe catowe ku muhingamo wo kuri uwu wa gatatu mu kazu ka sugumwe kari ku rushengero rw'abaporotisani niho katowe katawe ku mutumba wa mbasi ariko nyina wako yaba ahakurya yaho ku mutumba wa gikomero aho uwagirizwa gutako kana yari acumbikiwe hari haheze indwi irenga batamubonana umwana muri uwo mwanya wose igira neza amandine azwi ku izina rya adija yabesha abari bamucumbikiye ko umwana ari kwase mu kwezi kwa gatatu tariki cumi n'umunani japa hafise inda y'amezi atatu hanyuma ashitse ngaha nyene aragumye ngaha afise iyo nda biragira hivuka arayivyara mwarimu yavuga yuko sewe ngo yamwikase ngo ibujumbura ngo yamutelefoni yabwira ngo ngo atari gwiwe ngo yaguma apfa ko azogenda kurondera se hanyuma nyene ngo mugabo ngo amubuze ngo yase ko muha impapuro ko amwandikisha ngo azoca bumutera ngo mu ntoke mva ko yaduhenze kagiye ibujumbura ntiyashikayo acaja nyene gukora ico kibi niho ashiyamutaho hakurya muri toilette nyene ni ku rushengero kwa afrosi kwe nkeya nihasengera igitondo umugoroba ngiye mu mashengesho nkagiye mu mashengesho jean batiste kwizera musitantiri wa komine vumbi aravyemeza ati ikiziga c'urwo ruhinja cagiye kuboneka ari uko nyina amaze kwemera icaha imbere y'inyamiramabi ku munsi wa hirya y'ejo eh, abatware bo ku mutumba baratuzaniye umuntu bikeka ko yoshobora kuba yarataye umwana muri toilette hanyuma rero mu nyuma y'itohoza ry'inyamiramabi ejo haheze twarashoboye kuza kugira itohoza ku mutumba eh, dusanga vy'ukuri nivyo kandi na nyene kubikora aravyemerera hama rero ico kiziga rero twarashoboye kucitora hama turagihamba n'iteka ejo nyene Eh, avuga yuko eh, uwo mu- mwana yamuvyaye ku mugabo hanyuma uwo mugabo akaba amwihakana n'umudamu eh, asanzwe yari asa- afise n'uwundi mwana badasigiye se n'uwo wundi yari yavuye akavuga ati rero wose yamuvyaye ko ntariko aramufasha hanyuma eh, niko gufata iyo ngingo igayitse aho yari acumbikiwe bavuga ko badatahura ivyo yakoze kuko ataco yababurana twe twamubwira ati hangana umwana wa mbere waramuretse urasubira uramurera n'undi uzomurera uko nyene tuko wabikoze ubibona ko udasinya udashobora kuronka se wewe nyene kandi yamutaye nta nzira yari ifise kuva kivyara twese twaramufashije ababanyi tumuharasuye igitondo umugoroba ubuyi co gituma twumvira nyene igituma yamutaye ni ibintu twumvira nyene nyene vyagenze ko si inzira yayimuteye ko nta munsi yarara ubusa nta munsi yatanyoye akago umuntu akamugura akagatuma umuvyeyi mu bandi abakenyezi bo ku mutumba wa gikomero aho uwo mukobwa yaba n'uburiraniga burya rero bimaze kugenda uko baciye bamutwara nyine twe gagore twagomba tumwihe bica biranga twagomba tumwihe nyine natwe tumubaze icyatumye uwo mwana muto iryo bara ntawe ryigeze riba I- habuze nyene kubera aba- abatu- abategetsi biri kumwe wamenga twomugurukira ko tukamu- tukamuhuragura je navye nk'abana babiri bonyine nibo mfise nkaje yamwoza akaca munzana amaze nk'umwaka akacamo ati nuze nta- nta tongo mfise nzomuha jene kuri je najigure nka jeje nyene camuga ati muma no kuri je ndafise aho nzomwihera yiberewe nomwirira je no kuri kumana umwana narabaye no kuri jese naruko jana nomana n'amaso y'iwanjye no kuri kw'imana umubonye wacu umuntu oya oya jana wamushikura amenyo kabisa ababonye ibyabaye bose basabira igihano kibereye uwo mukobwa ahubwo ubutegetsi buba bushoboka bwomuha nyine bihanikiriye gose banashaka bakamucira umunyururu wo guherayo nibyo ego bakamuhana bikwiriye agaherayo agaherayo n'abandi niho bo- bohara- boharabira n'abandi bakabona akarore ntibasubire gukora iryo bara uwo yagirizwa guta ikibondo ciwe afungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'inyamiramabi mu kirundo kuva ku mugoroba w'uwu wa gatatu tubibutse ko hirya gatoya muri komine ya giteranyi mu ntara ya muyinga uwundi mwana afise hafi imyaka ibiri yishwe na nyina yamuhonze ikibando mu mutwe hari ku munsi wa kabiri w'indwi turimwo mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu rwanda abakenyezi bagize ibyago byo kurwara indwara ya fisitile bemeza ko iyo imiryango yabo cyane cyane abagabo babo babashigikiye ntibabakumire bibafasha gukira vuba mbere bikabarinda kwiheba ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu asumuta kaboye umugore wafashwe n'indwara yo kujojoba akunze kurangwa no guhabwa akato n'imiryango ye ndetse n'abaturanyi ariko muri ibi bihe iyi ndwara yagiye yigishwa ku maradiyo ko ari indwara isanzwe kandi yivuwe igakira abayirwaye iyo bafashwe neza n'imiryango yabo bemeza ko byabahaye ingufu zo gukira vuba ubwo twasuraga ibitaro bya kibagabaga byubatse mu mujyi wa kigali twahasanze abagabo bamwe baherekeje abagore babo kwa muganga abagore baherekejwe n'abo bashakanye babwiye ijwi rya amerika ko byabagiriye akamaro ndetse bikabarinda no kwiheba kuzana n'umugabo wawe abandi wumva ahubwo bahita babata wowe ubibona gute ni iby'igiciro kuko ntabwo yigeze ateshuka ku nshingano yansezeranyije niyo mpamvu rero nanjye mbimwubahira ubundi nawe nagize fisitire mbyara umwana wa mbere mbyarira mu cyaro baranyongera umusarani nyine ukajya uca mu gitsina ubu narakize ubwo rero abagabo nyine barihambira nyine urumva ntabwo byari byiza ariko kubera uko bubura uko babigenza nyine baratwitayeho baradufasha ariko ubu ngubu twaravuwe twonge- twarongeye tugira agaciro ndi mu rugo ndi kumwe n'umugabo uretse ko atari yaranyirukanye n'ubundi twarakomeje turabana nyine ni morale rwose kuko mfite ibyiringiro by'uko nzakira nubwo indwara yo kujojoba ifata abagore cyane cyane abakibyara ku bitaro bya kibagabaga aho bakirira aba bagore uhasanga abagabo bake baba barihanganiye ingaruka zose ziterwa n'iyi ndwara nk'umunuko ukabije iyo umurwayi atagize isuku ihagije bagaherekeza abagore babo yambwiye ko adashobora gutererana umugore mu bihe nk'ibi bikomeye arimo wowe kugira imbaraga zo kumuherekeza ukaza no kuryama ahangaha aba- mu- mu irwariro ry'abagore wabitekereje gute bo ko nabitekereje nabonye ko n'uburwayi busa n'aho busanzwe ku buryo wamurwaza kuko nawe ntabwo aba ari we wabwiteye bunafashe umwanya kugira ngo nawe muhe imbaraga zo kugira ngo yiyumvemo ko akiri umuntu n'aba- nk'abandi atiheba nkamuhumuriza nkamubwira ko azakira ubu muzagumana hano mpaka igihe azakirira yesi nzagumana nawe mufashe kuko twarabisezeranye ko nzamufasha mu byago no mu byiza nzamufasha abaganga bakurikirana aba bagore umunsi ku munsi bemeza ko umugore wafashwe n'iyi ndwara yo kujojoba iyo adahawe akato agafashwa n'umuryango we ndetse by'umwihariko umugabo we iyi ndwara y'ikira vuba ndetse bikamurinda no kwigunga kantengwi makire ni umukozi wo ku bitaro bya kibagabaga wita ku bagore bagore bahuye n'indwara yo kujojoba abagabo rwose bivamo bakaza bagaherekeza ugasanga birashimisha ko umuntu w'umugabo aherekeza umukecuru wiwe umurazi kwa twareye bagira urukundo iyo abonye amubwira ati wa mwanda wabonaga rero umutware wanjye ntabwo ukiza na pe usigaye nshaka kunyara nkajyayo nshaka kwituma nkajyayo ni ukuri narakize iyo baduha ubuhamya bavuga ko rwose bongeye kwibona muri sosiyete barishimye bararirimbye gusa tubagira inama tuti nibwo mwakize ubu burwayi ariko mwongera gusama mujye mwihutira kujya ku bitaro bikuru kuko kongera gutinda ku nda hahandi umuntu aba yarasannye mushobora gutera izindi ngaruka zo kuba ugiye kubyara mu buryo butemewe ukongera ukahangiza muganga kantenga ukurikirana aba bagore barwaye iyi ndwara avuga ko cyane cyane iyi ndwara yafataga abagore bamaze gukura kuko mu bihe byo hambere aribwo wasangaga abagore babyarira mu ngo bakaba babyazwa nabi bagakurizamo kugira uburwayi bwo kujojoba iyi ndwara mbere uwayirwaraga yahitaga yiha akato ubwe ntiyongere kugera mu bandi rimwe na rimwe n'abaturanyi be bakayoberwa aho yagiye kuri ubu minisiteri y'ubuzima igenda irushaho gusobanurira iby'iyi ndwara hifashishijwe amaradiyo cyangwa abajyanama b'ubuzima ku buryo abagore bafashwe no kujojoba ubu batagitinya kugana amavuriro cyane ko n'abagabo bamwe na bamwe batangiye kurwaza abagore babo bakaba basigaye bayifata nk'indwara isanzwe asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ibi byashize byasi igihe cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo joseph kabira yarashizeho umushikiranganji wa mbere mushasha kabira yahisemwo badibanga nsita sami wo mu mugambwe utavuga rumwe na leta kugira ngo ayoborere leta y'ubumwe sami nsita badibanga ni muntu ki sami badibanga nsita ni umunyepolitike w'umunyekongo yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri kinshasa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo sami badibanga ni umudepite mu nama nshingamateka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ari muri komisiyo ijejwe amatungo yo mu butaka muri kongo ni umunywanyi w'icyubahiro w'umugambwe union pour la demokarasi et le progrès social yahuye igihe yari akiri muto na Etienne Tshisekedi na Frederic Kibasa ikinshasa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe yabaye umuhanuzi adasanzwe wa Tshisekedi mu kurenga ku mabwirizwa yiwe abadepite mirongo ine na babiri bo mu mugambwe Union pour la démocratie et le progrès social baragiye gusasa mu nama nshingamateka mu kubona ko batowe mu buryo bwemewe babandanya kurangura amabanga yabo y'abadepite batavuga rumwe na leta ya President Kabila nibitangaje kubona sami badibanga akibandanya gushigikirwa mu mabanga yiwe y'ubudepite uh, y'umudepite atavuga rumwe na leta na felix cisekedi umuhungu wa etienne cisekedi ijwi rya amerika rirabashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike kugira mwumvurize ijambo ry'intangamara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
mu kiganiro aherutse kuha bamenyesha amakuru abanyamahanga sekreteri wa departement ya leta ya amerika john kerry yarashimangiye uruhare ruhambaye amerika yakoze mu gukemura ingorane nyamukuru zihanze iy'isi ku byerekeye umutekano leta z'ubumwe za amerika zarafashe iya mbere mu twigoro two gutunganya urunani rw'ibihugu birenga mirongo itandatu biriko birafasha mu gutuza umurwi wa kisilamu w'intagondwa isil inyuma yaho uyu murwi ufatiye ibisagara bitari bike mu gihugu cya iraki hamwe no mu gihugu cya siriya ukongera ugasambura imihana ukanica n'abasivile batuye iyo mihana nyuma y'imyaka mirongo itatu n'itanu yari irangiye atabiganiro bibaye hagati y'abategetsi leta z'ubumwe za amerika zarafashije mu gutunganya ibiganiro n'igihugu cya irani zongera zirakora ibishobotse byose kugira ngo porogaramu y'ibigwanisho nucleaire by'igihugu cya irani igume ari porogaramu ijanye n'amahoro kerry avuga ko leta z'ubumwe za amerika zafashe iya mbere mugambi wo kurwanya sida ivyo ngo vyaratumye muri iki gihe hagiye kuboneka igitigiri kinini c'abana bavuka badafise umugera wa sida mu ntara ya afurika uyu mugambi ukaba wararanguwe na porogaramu yitwa pepfar porogaramu ya leta z'umwe za amerika ironsa imiti abagwaye ikongera ikabarinda urupfu igihe ikiza ca ebola caduka ubwa mbere mu ntara ya afurika abatari bake bari bibaje ko ico kiza cari guhitana abantu imiliyoni n'imiliyoni nyamara perezida barack obama yaciye arungika mu ntara ya afurika yo mu burengero inteko z'abasirikare ba amerika ibihumbi bitatu bakoranye n'abakozi bo mu bindi bihugu mu gutunganya amavuriro Kerry ati twaratumye ko amakungu yose maze twese duhagurukira rimwe ari navyo vyatumye izo miliyoni z'abantu bavugwa zidahitanwa n'ico kiza ku vyerekeye ihinduka ry'ibihe leta z'ubumwe z'amerika zarapfunditse amasezerano n'igihugu c'ubushinwa hazoba akarorero k'ukuntu imyuka mibi yogabanuka ku isi hose ari navyo vyatumye amasezerano y'i paris aterwako igikomo Kerry ati twarafashije mu gikorwa co gupfundika amasezerano ajanye no gukingira bidukikije ateweko igikomo i kigali Kelly arongeye agira ati sinari bwigere mbona leta zo muri Amerika zigira uruhara nk'urwo mu gushira imbere imigambi igirira akamaro abantu bose uruhara rwafashije n'ibindi bihugu mu kuva mu ruhagarara birimwo bikagira amahoro n'umutekano ati sinari bwabone n'ibindi bihugu bigira uruhara rukomeye nko muri iki gihe ku bibazo nkuramutima biraje ishinga isi yose
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu asubira twibutsa ibice bikuru bikuru byabigize amakuru yadushyikirije urakoze fideli muri mozambique abantu bashika mirongo irindwi na batatu bapfuye abandi barenga ijana barababara cyane bitewe n'isanganya ry'ikamyo itwara ibitoro yatembagaye mu nyuma ica irasha abanyagihugu baciye bihuta kwiba ivyo bitoro ari nayo ntandaro yatumye baca bahitanywa n'uwo muriro abari aho igihe vyaba bavuga ko iyo kamyo yatembagariye mu gace ko mu ntara ya tete kari hafi y'urubibe rwa malawi nayo sentare yo muri Cote d'Ivoire yarafashe ingingo yo kuzocira urubanza Simone Bagbo ko yakoze ivyaha bihotera gateka kazi na muntu inyuma yaho we n'abamuburanira bankiye kwitaba sentare mu rubanza rwo kuri wa gatatu Simone Bagbo yagirizwa gushigikira umugabo wiwe ari we Laurent Bagbo yigeze gutwara Cote d'Ivoire mu kugira uruhara rwo kugumura abashigikiye umugabo wiwe kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi urubanza rwiwe rwatumweko kandi ku itariki mirongo ibiri n'umunani z'uku kwezi kwa cumi na kumwe byitezwe ko ashobora gucirwa gufungwa ubuzima bwiwe bwose naho leta z'ubumwe za amerika yatangaje ko igiye gusaba ishyirahamwe mpuzamakungu oni gufatira ibihano ku birwanisho ababangamiye amahoro muri sudani y'ubumanuko ambasaderi serukira amerika muri oni samantha power yabwiye abagize inama ya oni ijejwe umutekano kuri wa kane ko mu minsi iri imbere amerika izoshikiriza integuro y'ibyo bihano akanama kajejwe umutekano muri oni nayo perezida rodrigo duterte wa filipine agabisha ko igihugu ciwe gishobora kuvavanura na sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'irahe yabishikirije ku wa kane inyuma y'umunsi umwe gusa perezida vladimir putin w'uburusiya ateye umukono ku itegeko ribuza igihugu ciwe gukorana n'iyo sentare Duterte rero yatangaje imbere y'uko afata urugendo rumushikana muri Peru ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha ibangamira ibihugu bito bito gusa nayo muri Pakistan abategetsi baho batangaza ko bafashe akagwi k'abarwanyi umunani b'umuhari wa leta ya Kisilamu bari bajejwe kwinjiza abarwanyi baja kurwanira uwo muhari mu gihugu ca Syria umwe muri abo bategetsi akaba yatangaje kuri ubu wa kane ko abo barwanyi bafatiwe mu gisagara ca Lahore ari naco gisagara kigira kabiri muri Pakistan mu bunini kandi kiri mu ntara ya Punjab muri ico gihugu ca Pakistan
inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu n'amakuru yo kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radiyo ijwi ry'amerika mugira ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.